muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi abacururiza mu mazu atari amasoko ya leta bagomba kuba bayavuyemo guhera mu mpera z'uku kwezi abantu bafata amazu yabo bubatse ari ay'iza rezidansiye bagaca bahindura gukondo komeza bagaca gereza komerasiyari bose ababikoze bose byose biherana n'uku kwezi kwa kabiri uyu ni ndirakobuca gervais minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u burundi urubanza rw'umunyapolitiki paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri bareganwa rwatangiye kuburanishwa mu mizi yarwo mu rukiko rukuru rw'u rwanda naho muri nigeria umunyeshuri umwe yishwe abandi amagana n'abarimu babo bashimutwa n'abantu bafite imbunda mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri nigeria abantu bitwaje intwaro baraye bateye ishuri ryisumbuye muri leta ya niger mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu bica umunyeshuri umwe bashimuta abandi amagana n'abarimu babo nk'uko umuvugizi wa leta ya niger yabitangaje igitero cyabaye mu masaa munani y'ijoro mu ishuri rya leta ryigisha siyansi ahitwa kagara abateye bari benshi bambaye imyenda ya gisirikari bafite n'intwaro ziremereye umunyeshuri umwe bamurashe arapfa iri shuri ryisumbuye rya kagara ryigamo abanyeshuri bagera ku gihumbi ariko umubare nyakuri w'abashimuswe nturamenyekana neza inzego z'umutekano zivuga ko zizeye ko ababashije guhunga baza kugaruka kugira ngo ibarura rishobore gukorwa neza igisirikari gikoresheje n'indege cyatangiye gushakisha abazimiye n'abashimuswe bajyanwa mu mashyamba ntibiramenyekana abashimuse aba banyeshuri b'ikagara si ubwa mbere kandi gushimuta abanyeshuri amagana ikivunge mu mashuri yisumbuye bibaye muri nigeria hashize amezi abiri abandi banyeshuri magana atatu na mirongo ine na bane bashimuswe ikankara muri leta ya katsina yegeranye na leta ya niger boko haram yatangaje ko ariyo yari yabatwaye nyuma y'imishyikirano na leta aba banyeshuri barekuwe hashize icyumweru muribuka kandi abanyeshuri b'abakobwa magana abiri na mirongo irindwi na batandatu bashimuswe nanone na boko haram mu ishuri ryisumbuye rya chibok muri leta ya borno iri mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya nigeria mu bihumbi bibiri na cumi na kane abagera ku ijana muri aba bakobwa na n'ubu ntibaraboneka tuve muri nigeria tujye muri afurika y'epfo perezida cyril ramaphosa yikingije bwa mbere virusi ya korona mu rwego rwo gutangiza ibikorwa byo gukingira abaturage b'igihugu cye ni inkuru itugezwaho na fideli niyongabo yabaye mu ba mbere mu gihugu ciwe baronse urwo rucandago rw'isosiyete johnson and johnson uno munsi kuwa gatatu amasanamu yiwe ariko aronka urwo rucandago mu bitaro vyo mu gice co mu gisagara ca cape town citwa kayeritsa yerekanywe ku mateleviziyo y'igihugu biri mu mugambi wa leta wo kumvisha abanyafurika y'epfo imiliyoni mirongo itandatu kw'inshandago z'isosiyete johnson and johnson atakibazo zitera umuforoma niwe muntu wa mbere muri afurika y'epfo yanonse urucandago rwo kwikingira covid 19 mu bitaro vya kayeritsa imbere ya perezida ramaphosa umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri afurika y'epfo zweli mkize nawe nyene yarongejwe urwo rucandago kuri ivyo bitaro nyene uno munsi kuwa gatatu inshandago za mbere ibihumbi mirongo umunani z'isosiyete johnson and johnson zashitse muri afurika y'epfo ku munsi wa kabiri mw'ijoro inyuma y'uko ico gihugu gifashe ingingo yo guhagarika gutanga inshandago z'isosiyete astrazeneca ku munota wa nyuma itohoza ryakozwe ryerekanye ko izo nshandago zidakora neza nk'uko vyari vyitezwe ku bwoko bw'umugera wa covid-19 bwakwiragiye muri ico gihugu inshandago z'isosiyete johnson and johnson zitegekanirijwe abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi mu nshuro ya mbere yo gukingira abanyagihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu zweri mkize avuga ko igikorwa co gukingira abanyafurika y'epfo covid-19 catanguye uno musi wa gatatu ari intambwe ikomeye cyane kuri ico gihugu yatumiye abanyafurika y'epfo kwakira izo nshandago kugira bashobore kugira amagara meza mu kwirindikiza ca covid-19 fideli niyo ngabo ukomereza kandi kuri iki cyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres usaba ko hashyirwaho umugambi wo gukingira virusi ya korona abaturage b'isi yose antonio guterres yasabye uno munsi ku wa gatatu ko hoshirwaho umugambi ufatiwe hamwe n'amakungu yagabishije ko kuba ataburinganire buhari mu twigoro twa mbere two gukingira abanyagihugu ikiza ca covid-19 bishobora kugira ingaruka zikomeye ku magara y'abantu n'ubutunzi ku isi igihe yugurura inama idasanzwe yo ku rwego rw'abashikiranganji bajejwe imigenderanire y'urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ku bijanye n'incandago guterres yagabishije ko ibihugu cumi gusa vyo ku isi ari vyo bimaze gutanga ibice 75 kw'ijana vy'incandago zigenewe kwikingira ikiza ca covid-19 muri iki gihe ibihugu ijana na mirongo itatu ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo na gato guteresi amenyesha ko amakungu akeneye vyihutirwa umugambi ugenewe gucandaga abanyagihugu mu bice bitandukanye vyo ku isi avuga ko amakungu akeneye guhuza vyihutirwa abo bose bafise ububasha ubuhinga mu vyerekeye ubumenyi n'abafise ubushobozi mu bijanye n'amafaranga atangaza ko ibihugu bikomeye cyane mu butunzi bigize umugwi G20 bishobora gushiraho umugwi ujejwe kwihweza ico kibazo ushobora gufasha ishirahamwe ONU avuga ko hamwe umugera wa covid-19 worekurirwa gukwiragira mu bihugu bikenye uwoguma uhindagurika bigatuma ubwoko bushasha bwawo bwandukira cyane bwiha inkumbi kurushiriza ivyo navyo bikaba bishobora kugeramira ugukora neza kw'inshandago zihari muri iki gihe guteresi avuga ko ivyo bishobora gutuma ikiza ca covid-19 kimara igihe kirekire kurushiriza kandi kigasubira kugeramira ibihugu bitunze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi yarwo urubanza rwa paul rusesabagina n'abandi bantu makumyabiri bareganwa nawe mu byaha bashinjwa harimo iby'iterabwoba asumita kaboyi yakurikiye iburanisha araduha inkuru abari gukora makumyabiri n'umwe bagejejwe mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga mu masaa tatu za mu gitondo bakigera mu rukiko babanje gusa gusobanurirwa imyirondoro yabo benshi bahuriza ko ariyo usibye rusesabagina paul wahise asobanura ko bamubeshyeye atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi rusesabagina yavuze ko kuva yava mu gihugu cy'u rwanda atongeye gukoresha ubwenegihugu bw'u rwanda yakomeje asaba inteko iburanisha ko asaba ko urubanza rwe rutakomeza ati jye nk'umubirigi waje nshimuswe nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha rusesabagina yakomeje gusobanura ko yashimuswe ndetse akaba ari mu rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko Metre Gatera Gashabana umwunganira yahise yunga mu rye asobanura uburyo urukiko barimo kuburanira imbere rudafite ububasha bwo kuburanisha umwenegihugu wo mu kindi gihugu. Metre Gatera akavuga ko Rusesabagina yafashwe mu gihe hakorwaga dosiye yo kumuta muri yombi ku busabe bw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwagejeje ku gihugu cy'Ububirigi. Gatera kumvikanisha ko inyandiko zisaba itabwa muri yombi rya Rusesabagina zoherejwe mu Bubirigi ariko ntibwashobora kuyishyira mu bikorwa kuko rutari kohereza umuturage warwo gashabana akomeza asobanura ko ubwo urubanza rwategurwaga mu bubirigi hahise haba icyo yisi ishimutwa ryatumye rusesabagina yisanga i kigali metre gatera kumvikanisha ko kubera izi mpamvu urukiko rukwiye kwanzura ko nta bubasha bufite bwo kuburanisha rusesabagina rukamwohereza mu gihugu cye cy'ububirigi ubushinjacyaha bwahawe ijambo buvuga ku nzitizi za rutanzwe na rusesabagina maze busobanura ko izi nzitizi zidafite ishingiro buhereye ku cyo rusesabagina ahora avuga ko atari umunyarwanda ubushinjacyaha bwavuze ko rusesabagina asomerwa umwirondoro we atigeze ahakana amazina ye ndetse n'ay'ababyeyi be bityo bushimangira ko umwirondoro we ugaragaza ko ari umunyarwanda ubushinjacyaha kandi bunavuga ko rusesabagina atigeze agaragariza urukiko inyandiko yerekana uko yambuwe ubwenegihugu bw'ubunyarwanda bwanagaragaje impamvu rusesabagina nawe yemera ko ari umunyarwanda busobanura ko yatanze ikirego mu rukiko rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba mu gihe uru rukiko ruregerwamo n'abaturage bo mu karere gusa ku nzitizi y'iburabubasha yatanzwe n'uruhande rwa rusesabagina ubushinjacyaha bwasobanuye ko butemeranya na paul rusesabagina uvuga ko ari umubirigi ndetse butamureze bwibeshye kuko bwamureze nk'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bwa kabiri bw'ububirigi ubushinjacyaha bwashimangira ko urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rufite ububasha bwo kuburanisha buri wese harimo n'abanyamahanga mpuzamahanga bakurikiranyweho ibyaha byo gukora ibyaha by'iterabwoba gufata abantu bugwate ubucakara n'ibindi bifitanye isano nabyo ganzura ko rero urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza usibye inzitizi zatanzwe n'uruhande rwa rusesabagina arizo zihariye umunsi abaregwa bandi bari mu rukiko nta n'umwe wabashije kugira icyo avuga usibye nsabimana karisiti wise sankara wabwiye inteko iburanisha ko yifuza ko urubanza rwihuta sankara yavuze ko amaze imyaka ibiri aburana kandi akeneye ko urubanza rwe rwakwihutishwa akamenya uko ahagaze yavuze ko afite isoni zo kuba rusesabagina yahakanye ko ari umunyarwanda yakomeje agira ati hari ibyo numvise numva mbigizeho isoni bwana rusesabagina yari perezida wacu kandi yashakaga kuba perezida w'u rwanda none mu rukiko aravuga ko atari umunyarwanda twatangije intambara mu gihugu baradufata umucamanza yavuze ko bagiye kubanza kwiga ku iburabubasha umwanzuro ukazafatwa kuri makumyabiri na gatandatu z'uku kwezi kwa kabiri abaregwa muri uru rubanza bakurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo iterabwoba gutwika ubushimusi n'ubwicanyi bwakorewe abaturage bo mu murenge wa nyabimata mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'igihugu mu baregwa uko ari makumyabiri n'umwe harimo umugore umwe mukanduti angelina wahoze ari umugenzuzi w'uburezi muri nyarugenge niwe mugore rukumbi uri muri iyi dosiye y'abareganwa hamwe na rusesabagina mukanduti yatabutse mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma yo gutahuka uyu mugore yari asanzwe yarakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cya burundu urubanza rwa paul rusesabagina rwitabiriwe n'abantu batandukanye barimo n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda aha harimo uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda n'abandi bahagarariye ibihugu birimo suwede n'ububirigi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali umuryango wa paul rusesabagina uravuga ko ibyabaye uyu munsi bisa n'ikinamico mu kiganiro umukobwa we karine kanimba yahaye ijwi ry'amerika nyuma y'iburanisha ry'uyu munsi yasobanuye ko umubyeyi we atari umunyarwanda yagarutse no ku ibaruwa bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba ko paul rusesabagina yarekurwa karina kanimba yavuganye na mugenzi wacu venisite nshimiyimana aratangira amubwira uko yabonye iburanisha ry'uyu munsi nabonye nk'uko twari tubyiteguye byari biri kinamico twabonye byateguwe nk'uko perezida kagame yabishatse yabivuze muri muri septembre akaba aribyo yashakaga kandi byerekana ko nta butabera buhari mu rwanda n'ibyo perezida paul kagame afisemo ikindi twabonye ni uko abanyamakuru bari barenze abavoka lawyers bari bari muri sale ku buryo bo bari bari benshi kandi abacused bari bo benshi muri sale ariko tubona abanyamakuru ari bo buzuye kandi noneho n'abavoka bari bicaye inyuma y'abanyamakuru pana ku ruhande rw'abacuze rero ibyo ni ukwerekana gusa ko ibyo bashaka ni ikinamico ya paul kagame ntabwo ari ubutabera kandi twari tubizi neza ko ibyo bateguye bashaka kumushinja ibintu byaha atakoze kuko bashaka kumufunga ngo atazongere kwerekana ukuntu u rwanda rumeze ku isi ikindi kibazo cyavuzwe muri ruriya rubanza ni ikibazo cy'ubwenegihugu bw'umubyeyi wawe yavuze ko atari umunyarwanda ariko bagerageza kumwumvisha yuko nubwo bwose afite ubundi bwenegihugu yuko akiri umunyarwanda wowe wumva akiri umunyarwanda papa legalement ntabwo ari umunyarwanda n'umubirigi akaba ari na perezida muri amerika kubera bashaka kumugira umunyarwanda kugira ngo bashobore kumvisha abantu yuko batisha amategeko bamuzana mu rwanda bashaka kuvuga ko batari bakeneye kunyuza ku banyamerika cyangwa ku babirigi kandi ariyo mategeko bishe amategeko kugira ngo bamushimuta kumujyana mu rwanda kugira ngo kandi bazi neza kuko bamenye ko abanyamerika n'ababirigi banze banze kubamuha kuko babonaga n'ibyo birego bamubwira bitari byo rero bo barashimushimutse papa n'umubirigi yavuye mu rwanda muri nansis noneho aba umubirigi muri 2000 akaba ari icyo cyonyine yabaye ahubwo agiye no mu rwanda muri 2003 na 2004 yasabye visa yabyibabwiriye ntabwo ubungubu ni ubwa mbere ari mu rwanda illegally kuko bamushimutse bamujyanayo against his will kuri uyu wa kabiri haga hagaragaye ibaruwa yanditswe n'abashingamateka bo muri kongere y'amerika ibaruwa yanditswe mu kwezi kwa munani ariko yashyizwe ahagaragara gusa ah, kuri uyu wa kabiri iyo baruwa irasaba perezida w'u rwanda kurekura umubyeyi wawe paul eh, rusesabagina mbese iyo baruwa mwari musanzwe muyizi Eh, abanyamerika bandikiye paul kagame eh, ku- mu- really clearly bamubwira ngo agomba kurekura paul rusesabagina nonaha immediately kubera ko yamushingutse ko kandi bishe amategeko n'aya muri amerika bamujyana kuriya bavuga ko um, relationship y'u rwanda na amerika ruri en danger kubera bino bakoze na, na reputa- reputation y'u rwanda nayo iri en danger ku buryo rero uh, u rwanda rurimo rurishyira muri position mbi cyane kubera ko kubera ko paul kagame afite ishyari kuri papa ubwo duheruka kuvugana wari wambwiye ko uwo mubyeyi wanyu afite ikibazo cyo kubona imiti mbese mwaba muheruka kuvugana na mbere y'uru rubanza mwaba mwaravuganye twamvuganye last friday aho atubwi- akitubwira ko mu mutwe hari ko ko hazengerezwa kuko baracyamwima imiti ubu papa ya- ya- yahagaze neza yari ame- ya- ya- yavuze neza cyane yababwiye ukuntu yagomba kubabwira kandi turishimye ko ya- yerekanye uwo ari we ah, akanga n'uko bamubeshyera agahita ababwira noneho rero um, nzi ko bwa nyuma tuvugana nabyo twaramwakoraje kugira ngo akomeze akomeze kuba uwo ari we si bazamubeshyeshye nk'uko bakunda ku- gukora ku buryo abantu bashaka bavuga ibyo ibyo bashatse Donc, twebwe tuzi ko biriya bakina biriya n'ikinamico nta nta butabera burimo kandi papa nawe yabyerekanye uyu munsi karine kanimba ndagushimye cyane aka kanya wigomwe ukagaha ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi leta yatanze kugera mu mpera z'uku kwezi kugira ngo abantu bose bacururiza mu mazu atari amasoko ya leta kugira ngo nyine babe bayavuyemo umugambi ni ukoroshya uburyo bwo gusarura imisoro ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza uri mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu kuza niyo abacuruza bose bakorera mu mazu y'ubudandaji atabigenewe bahawe n'umushikiranganji w'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusangi kugira ngo babe batekeye baje mu masoko ya leta iyi ngingo n'izindi nyinshi yatangajwe kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'umushikiranganji jacobin dirakobuca ahejeje kubonana n'abahanuzi b'intara cumi n'umunani z'uburundi asigura ko ibi biri mu ntumbero yo kwegeranya amatagisi n'amakori bihagije byo guhemba abakozi ba leta aho kuyaronderera mu banyagihugu batagira mikoro umushikiranganji dirakobuca abantu bafata amazu yabo bubatse ari ay'iza rezidansiye bagaca bahinduramo fondo komerisi bagaca gereza komerisiyare bose ababikoze bose byose biherana n'uku kwezi kwa kabiri ropromiye mari abo bantu bose bapangiye usanga ko bavuye mu usanga usanga amasoko ya leta abanyagisagara byiza iry'umunani niba n'iry'icumi bajya abantu bose bahinduye amazu yabo bakayahinduramo amamagaze bose mubabwire yuko apartiri ya rukomeye masi nta muntu n'umwe tuzobona ari muri ayo na kariro leta ni twe nta kwanza gutoza imbere kumwe n'itukatura none tuzahemba gusa abo abandi bantu rero byarahindura tukaguta nubwo ngo leta bwadugishisha amahera tuza kuyarondera yayo kuba yatwisa bari bayaza apana kuyaca tumwe n'itukatura iyo perezida tubahariye kurondera iyo baza gucururiza amasoko ya leta amasoko ya leta biragaragara bamwe mu bacuruza bavuganye n'ijwi rya amerika nk'umugabo wo muri komine buganda mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u burundi basanga ingingo isa n'agahotoro umutegetsi we aravuga ariko ntamenye ingorane ziba ziri mu bantu kuko umuntu afashe urugendo agafata nk'ibirometero bitatu kuja kugura umunyu cyangwa amavuta ya mirongo itanu y'ijana urumva kicara ikibazo kuko n'urwo rugendo arufashe iyo uhura n'impanuka arahura n'amamodoka arahura n'imvura ugasanga ni ingorane yagize ibintu ibyo ari byo byose byari bikwiriye kwegera umuntu kugira ngo uno muntu aruhuke kandi abatagizatere barakwiriye kwegera baba baza aha hantu aho ariho hose barakwiriye kuhagera ntabwo bikwiriye rero ngo byose ngo bije ku isoko ntabwo ibyo bintu ari byo nubwo yabivuze kumbure ni ibitekerezo bya kimuntu we arayibona kumbure kuko ari mu gisagara nk'ibujumbura sico kimwe rero n'ahandi hose mugenzi we nawe asaba leta kongereza nyabuna abatoza kori aho kubuza abadandaza gucururiza hafi y'imihana bituma abantu boroherwa mu by'ukuri iryo jambo nkuko twamaze kubyumva mu maradiyo abanyagihugu ntabwo twaryakiriye neza turabye mu bisagara ukundi ibisagara byagutse usanga igisagara gishobora kigizwe n'ibirometero bitatu cyangwa ibirenga ntabwo rero umuntu yova ashaka na kabutike hariya ariko abira birometero ngo arinde kujya ku isoko byogora abanyagihugu abanyagihugu byo bagora uburyo boza baragenda kugura ibyo bakeneye bo ibyerekeye umutungo wa leta kugira ngo amatike byo kurisha amatike amatakse bigende neza abakuru b'amasegiteri barazi neza buri barabara ryose buri karitsiye yose hari butike mashinisya ubududu hari abantu bagira amasaro de coiffure biriya bikorwa byose bikorwa bya buri munsi abashefu de segiteri barazi aho biri barariha amatakse nk'uko bitegerezwa barabasanga aho bari bakabarihisha sinumva rero ko umuntu w'umutamakazi iyo bakeneye nko kwimwesha umushatsi akagenda ibirometero bibiri bitatu je numva umenga vyoba ari ingorane umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati yanihanikiriza abajejwe intwaro bose ku nzego zitandukanye weba urwitwazo rwose rubatuma badatunganiriza ababitura ku gihe cyo gituma nabatumye ko ngaha mwese mutanguye bishasha mwese mutegerezwa guhinduka uwahora atunganiriza umwenegihugu hari ico arinze kumusaba ave ngaha batijwe ejo agende yuzuriza umwenegihugu ataca musabye aho tuvuye twese tubahazi atamuntu yakora ikintu atashanyuze gusaba atamuntu yakora ikintu atashasabye iyo ngendo itegerezwa guhagarara nibaza ko bamwe baramaze iminsi umuntu ukuntu abanyakubahora amatanga bamaze iminsi bakora muri leta mbyeyi leta nkozi ni ukwita umuntu wese akimara ku kivi nta kuvuga ngo ndabiraje nzobikora ejo oya icyo utegereza kurara ukoze cyose urara ugikoze ukagihezeje ugakora ibindi nta kubwira umwenegihugu uje mu masaha agiye ngo ugende ngo uzizogaruke ejo oyaye yarinze ashika mutunganirize asubire inyuma ureke kumwicira ku nzira kuko icyo dukeneye ko umwenegihugu n'izirya nguvu ziwe kw'ejo naza gukora ibindi akaja ku kivi germain ndirakobuca ahamagarira abakozi bose ku rwego rw'intara uhereye kuri bakuru bakuru kubaha baburamatari nk'uko bagamburukira perezida yabagenye kugira ngo bamubere ivyariho eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunzi baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutegarugori ngozi okonjo iwayela wo muri nigeria yatorewe nk'uko mubizi kuyobora umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi organisation mondiale du commerce mu gifaransa niwe mutegarugori wa mbere na mbere n'umunyafurika wa mbere utorewe kuyobora omc ese iri tora rivuze iki mugenzi wacu fidele niyongabo yabivuganyeho n'umushingantahe zeno nicayenzi umuhanga mpanuzwa jambo mu byerekeye ubukungu n'iterambere ari toronto mu gihugu cya canada na lionel remesha wigisha iby'ubucuruzi mpuzamahanga muri kaminuza yitwa international alliant iri mu mujyi wa san diego muri leta ya california hano muri leta zunze ubumwe za amerika duhere kuri zeno nicayenzi rivuze ibintu byinshi ni ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange rutanzwe muri afurika twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yavuze ati akazoza kacu iri pari de l'Europe akazoza kacu ni muri afurika iryo nasanze ari ijambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri afurika avuga ibyo none heraba umukenyezi w'umunyafurikakazi yewe mbere nahoze agira ngo yitirirwa igisagara cy'ingozi yitwa ngozi nagize nti uyu muntu aturuka ingozi iwacu ni ukw'iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu ibi ni bishyashya ku isi ku banyafurika no ku banyafurikakazi nawe Lionel remesha igenwa ry'umupfasoni mwaryakiriye gute muribona gute rivuze iki ego igenwa ry'umupfasoni ngozi yokonje weyala ni igenwa ryiza cyane ryaradushimishije cyane rwose kuko nk'uko wabimenyesheje ni uko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu cyiwe cya nigeria canke ku isi yose nko mu ibanki y'isi yose akazi yakoze eka no muri um, african union uh, yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza ca covid 19 yari mu runani rwitwa gavi rufasha gushikiriza incanco no gufasha kurwanya iyi covid 19 yarimwo muri uru runani rwa gavi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise covax urumva ni umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka afurika arateye iteka amerika arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'aho ageze n'aho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi ni umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafurika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe umushinga ntazi none icyenzi mubibona gute n'iyo nsiguro bifise insiguro bifise kuri jewe iri genwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu byahindutse byahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu byahindutse rwose hariho ku isi yose nzima ibintu byahindutse imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa ku cyo amaze yamaze ashobora kumara ubu biri ko biraboneka ni ubwa mbere bigaragara ku isi yose nicyo gituma navuze nti ni ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse abantu bahinduye ibyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfite nk'urya kubera ko yera ndetse uyu kubera ko yirabura oya ibintu byahindutse aho byahindutse cyane cyane ni aha ubu batoye uwo mukenyezi umunyafurikakazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabukana ubyironza rwuzuye icyo nicyo bamutoreye ni ubutumwa kuri we ni ubutumwa kuri twese ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri afurika murakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru nshuti zacu ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye noneho mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama